Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane ni nahazongiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho irya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana.
ndakuramukije diane ndamutse n'abaduteze amatwi turayahera mu karere k'ibiyaga binini perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix cisekedi yavuze ejo ku munsi w'imana ko yafunditse amasezerano mu bijyanye n'umutekano ubutunzi hamwe na mugenzi wiwe wa turukiya resepe tayipe erdogan ni mu rugendo rw'iminsi ibiri perezida erdogan arimwo muri rdc ari kumwe n'umugwi munini ugizwe n'abo muri leta yiwe hamwe n'abagwizatunga perezida cisekedi yavuze kandi ko muri ayo masezerano harimwo n'igisata c'amagara y'abantu hamwe no gutwara abantu n'ibintu yavuze ko yasavye imfashanyo turukiya yo kurwanya imihari yitwaje ibigwanisho imaze imyaka igisibije mu buseruko bw'ico gihugu uru rugendo perezida erdogan yatanguye muri afurika ejo kuwimana azorangiza ku munsi wa gatatu agendeye kandi na senegale hamwe na guinea bissau inyuma ya rdc leta z'ubumwe za amerika yaratanguje ejo ku munsi w'imana imyimenyerezo ngaruka mwaka ya gisirikare ku nteko za afurika igamije kurwanya iterabwoba iyi myimenyerezo iriko ibera muri cote d'ivoire ibaye mu gihe abakora iterabwoba bagenzura akarere kanini ku mugabane wa afurika cyane cyane mu gice cya sahel ni mu gihe kandi amakudeta yeze kuri uyu mugabane kandi abasirikare b'ubufaransa bariko baratakaza icyizere muri ako karere iyi porogaramu y'imyimenyerezo y'abanyamerika yiswe flint rock irimwo abasirikare barenga amajana ane bava mu karere ka afurika y'uburengero bimwe mu bihugu bikagize vyama vyatewe n'imigwi yitwaje ibigwanisho ishamikiye kuri al qaida na leta ya kisilamu ibihugu vyo muri ako karere bidafise inteko muri iyi myimenyerezo ni guinea mali na burkina faso ibihugu bitatu bisanzwe bizwi ko biheruka kugirwamwo kudeta bigatuma haba amakenga ko akarere ka afurika y'uburengero kagiye gusubira mu bihe by'inyuma y'ubukoroni bizwi ko byaranzwemwo amakudeta
washington ijwi rya amerika
ambasade ya leta z'ubumwe za amerika i mosku ni mu burusiya yaragabishije abanyamerika ejo ku munsi w'imana ko hashobora kuba ibitero ku bibanza bihuriramwo abantu benshi mu burusiya mu bibanza ngo bishobora kuzotegwa harimwo kandi n'akarere kegereye urubibe na Ukraine aho Burusiya bwarundanirije abasirikare batari bake ambasade ya Amerika yavuze ko amakuru ava mu bimenyeshamakuru ariko atavuze amazina yemeje ko hari ubwoba ko ibibanza birimwo amaduka ibibanza byo gutegereramwo amatereni hamwe n'ibindi bibanza byo ku mugwa mukuru no mu gisagara ca st petersburg bishobora kuzotegwa ibihugu vyo mu burengero bw'isi bimaze ikiringo c'indwi bigabisha ko uburusiya bushobora kuba buriko burategura igitero bwitera kuri bwo nyene kugira bushobore kuronka ico bwagiriza ukraine bubashe gutera ukraine ambasade ya amerika i moscow yabwiye abamenyeshamakuru uh, abanyamerika bari mu burusiya kwirinda kuja mu bibanza hakoranira abantu benshi kandi ko botangura kwiyumvira inzira zo kuva mu burusiya batoshira umutima cyane ko leta ya amerika izoza kubatabara
washington ijwi rya amerika nayo muri brezil igitigiri c'abamaze kumenyekana ko bishwe n'imisozi y'ivyondo yasenywe n'imyuzure y'imvura yaguye ku munsi wa kabiri ubu baza bashitse ku ijana na mirongo itanu na babiri abategetsi bo muri brezil bavuze jo kuwimana ko, ko papa francisco kandi yarungikiye brezil ubutumwa bwo kuyihoza abatabara hamwe n'abanyagihugu bo mu gisagara ca petropolisi ahabereye iryo bara barabandanya kurondera ababo bataraboneka nayo perezida bolsonaro yavuze ku munsi wa gatanu ko ako gace gasa n'ahabereye intambara igipolisi cyavuze ko abantu ijana na mirongo itandatu na batanu bataraboneka kandi bisa n'uko atacyizere kikiriho cyo kubaronka muri irani abashinga amateka ejo kuwimana barasabye perezida ibrahim raisi guhabwa ivyemeza vy'uko leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibindi bihugu bitatu vya buraya bitazosubira kudohoka ku masezerano ya nikeleyere ariko arasubira kuganirwa ko ivyene ni mu gihugu ca otirishiya ibi vyatangajwe n'ikimenyeshamakuru ca leta ya irani ejo ku munsi w'imana mu rwandiko barungikiye perezida raisi rwasinywe n'abashingamateka amajana abiri na mirongo itanu ku majana abiri na mirongo icenda bashashe mu nama nshingamateka ya irani bavuze ko amerika ubwongereza ubufaransa n'ubudagi bikwiriye kwemera ko batazosubira kwikura muri ayo masezerano ibi ni mu gihe irani hamwe n'ivyo bihugu rutura biriko birakora kugira barabe ko bogaruka mu masezerano bumvikanye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu amasezerano yakura ibihano kuri irani irani nayo igatanga ikiguzi cyo guhagarika ibikorwa vyayo vya nikeleyere abashinga amateka ba irani bavuze ko ayo masezerano azoja mu ngiro ari uko ibihano vyafatiwe ico gihugu bivanyweho bakeneye kandi ko bwa mbere irani ironka amahera mu vyishora mu makungu imbere yo gusubira gukurikiza ibiri muri aya masezerano mashasha bariko baraganira
aloyize bigira imana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rundi muriko muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye ku burundi aho leta y'ico gihugu isaba igihugu c'ubufaransa kudasubira gufasha ibimenyesha makuru yita ibigwanya ubutegetsi bw'uburundi vyaba ibiri mu gihugu canke hanze y'uburundi umushikiranganje ajejwe igisata co kumenyesha amakuru mu burundi yabitangaje kuwa gatanu w'indwi twaraye dusozereye inkuru y'umenyesha makuru wacu i kigali mu rwanda pierre claver niyo nkuru igihugu c'ubufaransa cifuza ko igisata c'amaradiyo n'ibinyamakuru gisubira kunaguka kikizegwa n'abanyagihugu nk'uko uwuserukira ico gihugu mu Burundi yabishikirije ambasaderi Jeremy Blin yatangaje ko igihugu ciwe cahaye Burundi uburyo bungana n'imiliyaridi zibiri z'amarundi kugira ngo igisata co kumenyesha amakuru gitezwe imbere mu mugambi witwa Paprom projet d'appui à la professionnalisation des médias mu gifaransa aha umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru Leokadin Ndacayisaba yashimye iyo mfashanyo yibukije ko hari ibinyamakuru n'amaradiyo bimwe bimwe vyataye umurongo Les crises politiques qu'a connu notre pays il y a quelques années
ati indyane zayitiye mu gihugu zaratumye icuka kiba kibi hagati ya leta n'abamenyeshamakuru bamwe mu bamenyeshamakuru bari bagiye akarangamutima kabo bigira mu bya politike baba abavugizi b'abashaka gusambura igihugu cane cane abatavuga rumwe na leta nawe reka kuvuga ko yaba leta canke abanyagihugu bari basigaye baraba ribi ayo maradiyo n'abayakoramwo twifuza ko ako kabi katosubira kugaruka kandi ko atawusubira kubafata mu mugongo canke kubaha uburyo ubu turashima ko icuka hagati ya leta n'ibimenyeshamakuru casubiye kuba ciza uyu mugambi uzodufashe bibandanye muri iyo nzira nziza bamwe muri abo bamenyeshamakuru umushikiranganji yavuze n'abahunze igihugu ubu barenga ijana aba ndetse barashinze amaradiyo avugira canke yandikira inkuru hanze ayo aratungwa agatoke n'ubutegetsi kwaho ijambo abatavuga rumwe na leta umushikiranganji yifuza ko igihugu c'ubufaransa n'ibindi bitofata mu mugongo ayo maradiyo ahubwo ko ivyo bihugu vya buraya vyofasha ubushikiranganji arongoye kunagura ubushobozi bw'amaradiyo amaradiyo n'ibinyamakuru bikorera mu gihugu yizera ko icyo gikorwa ubufaransa bwatanguje mu burundi kizogirira akamaro kanini amaradiyo n'ibinyamakuru Aujourd'hui, le visage médiatique burundais ne cesse de s'élargir, surtout ati avec muri la iki gihe naissance isura des y'amaradiyo n'ibinyamakuru iguma ihinduka isa neza uko iminsi yera kuko haguma havuka n'amaradiyo yegereye abanyagihugu akorera ku buhinga bw'ingurukanabumenyi n'ibindi ayo maradiyo nta buryo afise bigatuma akoresha abimenyereza badahembwa ngo batange amakuru afise akanovera twizeye ko umugambi uzofasha cyane mu kubakarihiriza ubwenge no kubongerera ubumenyi turasaba n'uko hotangwa n'ibikoresho bigezweho mu kunganira ikigega leta yashizeho kidahagije cyo gufasha amaradiyo n'ibimenyesha qui amakuru reste insignifiant compte tenu des besoins de ces médias.
uwuserukira ubufaransa mu burundi jeremy blin nawe yavuze ko igihugu ciwe kidashobora gushigikira amaradiyo n'ibinyamakuru bisambura canke bicanishamwo arico gituma bifuza kwigisha no gukaririza ubwenge abamenyesha amakuru kuva no muri za kaminuza ziramura abakora uwo mwuga Il y aura trois grandes composantes. La première qui sera euh, une composante d'appui aux universités pour renforcer euh, et ati tuzoshigikira ibisata bitatu harimo gufasha amakaminuza aramura abamenyesha amakuru mu nyigisho n'ubushakashatsi tuzokaririza ubwenge abamenyesha amakuru tubabe hafi kugira ngo umugera wo gucanishamwo no gusambura uranduranwe n'imizi ikindi uyu mugambi uzoshira imbere ni ukunagura imigenderanire hagati ya leta n'abamenyesha amakuru ntibasubire kurabana nk'abansi ahubwo babe abafatanya ibikorwa aha rero tuzoba turi kumwe n'abavugizi b'inzego za leta zitandukanye avec les porte-paroles des différentes institutions publiques.
igihugu c'ubufaransa cibukije ko kuva kera camye gishigikira utwigoro two guteza imbere abamenyeshamakuru n'umwuga wabo ubuserukira ico gihugu yavuze nk'itunganywa ry'urunani rw'amaradiyo sinergie de media mu bihe vy'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ayo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'inyuma yaho gato pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika Pierre Claver niyo nkuru urakenuye
ijwi rya amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
hayavugwa ku burundi turaza kuyagaruka ko handi hato ariko imbere yaho reka tubanze tunyarukire gato muri repubulika ya demokarasi ya kongo isaba imirwi yitwaje ibirwanisho iteza intambara mu turere twa fizi uvira na mwenga gushira ibirwanisho hasi inkuru irambuye n'umenyeshamakuru w'ijuru rya amerika vedaste ngabo ari uvira muri ibi biganiro byahuje minisitiri francois rubuta n'abaserukira amoko atandukanye yo mu mujyi wa uvira ndetse n'inzego zitandukanye zirimo sosiyete sivile urubyiruko ndetse n'abahagarariye abagore minisitiri francois rubuta w'iterambere mu biturage yasabye imitwe yitwaje ibigwanisho yo mu moko atandukanye kuva mu gihuru kugira ngo bateze imbere ibikorwa by'iterambere birimo umuriro amazi meza ndetse n'imihanda muri teritwari ya fizi na uvira na mwenga zibasiwe n'intambara kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo itandatu na kane kugeza uyu munsi zungumzia zaidi hiyo inayohusu usalama. Kwa kuwa mnavyosikia na mnavyojua, usalama unakuwa mdogo sana katika milima mifupi twaganiriye na katika cyane milima ibijyanye mirefu n'umutekano inayo- nk'uko mubyumva n'uko mubizi umutekano ni muke mu misozi izengurutse teritwari ya fizi uvira na mwenga abantu benshi barapfuye hari n'impunzi nyinshi ubutumwa ntanga ni uko iyi mitwe yitwaje ibigwanisho yareka intambara igashaka amahoro kugira ngo duteze imbere igihugu ya vita kuendelesha nchi yetu.
minisitiri francois rubota yagaragarije abari aho ko ivangura rishingiye ku moko n'amakuru y'ibihuha anyura ku mbuga nkoranyambaga zo muri utu turere bidindiza urubyiruko rwinshi aho kwihangira imirimo uyu muyobozi ashimangira ko hari amakuru menshi anyura ku mbuga nkoranyambaga y'ibihuha amwita kuba umurundi wo mu cy'ibitoki kandi ari umukongomani ikibazo cy'ingabo z'uburundi ziri muri teritwari ya uvira nacyo cyagarutsweho n'abari bitabiriye ibi biganiro lungwe diyalo ni umuyobozi w'abazehe b'inyangamugayo z'abafureru yari mu bitabiriye ibi biganiro hari ubutumwa yahaye minisitiri Rubuta amusaba yuko yamushyikiriza umukuru w'igihugu cya Kongo ugenda ubwire perezida umubwire ko abantu bawubwira bibaza impamvu igisirikare cy'u Burundi cyambuka ku manywa ntibabivuge bambuka nijoro ntimuvuge nimba mwaratugurishije nimuvuge minisitiri rubota yavuze yuko azakora raporo y'iyi mitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga iri muri uvira akazayishyikiriza minisitiri w'intebe ndetse agakopi perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo gusa abari muri ibi biganiro basabye leta ya kongo kurasa imitwe yose yitwaje ibigwanisho ikorera muri izi teritwari nubwo biruku igihugu cy'u Burundi kivuga yuko nta gisirikare cyabo kiri ku butaka bwa kongo amashyirahamwe yigenga avuga yuko teritwari ya Fizi Uvira na Mwenga habarugu imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga n'abakongomani mirongo ugwenda Veda Sengabo ku bwarajijwi rya Amerika Uvira mutara Kivu y'epfo
bakunze baradiye ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugaruke kuyavugwa ku burundi nk'uko nari ndavyemeye ubuyobozi bw'umugambi w'igihugu ujeje kurwanya ingwara ngendanwa ariko zitandukira muri ico gihugu butangaza ko ingwara ya cancer iriko irafata intera ikomeye ibitigiri bitangwa n'ubwo buyobozi vyerekana ko abantu bashika ku bihumbi ndwi aribo basanganwa iyo ndwara uko umwaka utashe ibindi turabibaza umunyeshamakuru wacu desire hatungimana kuri uno wa gatanu niho hahimbazwa mu burundi umunsi wahariye kurwanya iyo ndwara usanzwe uhimbazwa buri mwaka ku isi yose igenekezo ya kane ukwezi kwa kabiri kabaye akaryo ko gusigurira abarundi no kubahimiriza ku bijanye n'iyo ndwara yiyongera buri mwaka muganga jean dodu habyarimana arongoye uwo mugambi w'igihugu aratubwira ko iyo ndwara yifashe mu burundi n'ikiriko kirakogwa kanseri mu burundi ni bimwe dukarasa muri bimwe bita ngo indwara zibangamiye by'ukuri abenegihugu uravye abantu barenga ibihumbi indwi batubwiye yuko eh, bama batorwa buri mwaka yuko bagwaye makansere muri abo mwabonye amakansere akunda kuza cyane bivanye n'igitsina cy'umuntu ku badame mwabonye ko amakansere y'ibere cyangwa amakansere y'ubwinjiro bw'igitereko ari yagwiriye cyane ku bagabo mwabonye amakansere ajyanye na prostate cyangwa amakansere yo mu mahaha ko agwiriye cyane ibiharuro tunavuga ngo ni bito cyangwa ni binini ariko gusa biraboneka yuko bitera biduga urabye n'imyaka yari nyuma kumbure ko bivanye n'uko tutari bwagira ibiharuro ngo tumenye ivyo biharura nico gituma tubona umenga biduteye ubwoba umupfasoni arongoye ishirahamwe ry'abagendana iyo ndwara amenyesha ko bahura n'ibibazo vyinshi na cane cane ko hari abamenye iyo ndwara ya kanseri bamaze gusinzikara kubera abaganga bamenyera iyo ndwara bari ku rushi gushikiza isaha tuvuze ku vyo tumaze kubona ni abaganga bake bihutira kurondera indwara ya kanseri y'umuntu abiyituye rero baca batangura kurondeza mu ndwara bamenyereye kugira bashobore kumuvura mugabo umurwayi kenshi arivuza imiti bamuhaye akagerageza kugira arabe ko yokira bikanka ugasanga rero byafashe umwaka imyaka ibiri ndetse inarenga ukajya usanga rero agiye kubona cyangwa bagiye kwikeka ko ari kanseri iza yaramaze kugera kure muganga mikaza shani ajejwe ikigo kimwe rudende gipima iyo ndwara mu burundi bujapat abona ko abipimisha baguma biyongera bikazofasha mu kumenya uko amagara y'abantu yifashe kugira bashobore kuvugwa arahimiriza abantu kubandanya bipimisha ngo kuko iyo ndwara yibonetse hakiri kare ivugwa igakira tubona yuko abantu batanguye kumenya yuko izo ndwara zihari bakaba batanguye no gutangura kuzipimisha ni intambuko nziza kuko turabye kuva aho dutanguye gukora batangwa gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ico gihe abagwayi twashoboye guronka baza kwipimisha iyo ndwara bageze ku gitigi c'amajana ijana na mirongo itandatu aho n'abakoresheje ama examen histologique turabona yuko no guhera ino mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu kwezi kumwe n'igice bamaze kuronka abarenga amajana abiri bare barenga icyo twababwira kindi ni uko muri abo twapimye harimwo abagera ku bice cumi na bitanu ku ijana bafise indwara ya kanseri muganga habyarimana amenyesha ko naho bagifise ibibazo bimwe bimwe bijanye n'ubuhinga ko ibiriko birakogwa ari vyinshi kugira abagwayi bitabweho turacafise ubukene bw'ibijanye n'abavuzi babinonose muri ivyo bijanye no kurwanya indwara ya kanseri haba mu gukinga canke mu mu gusuzuma canke mu kuvura Eh, ariko twobamenyesha yuko hariho vyinshi biriko birakorwa haba mu rwego rw'ubushikanyi no ku rwego rw'igihugu mbere no kubadufasha kugira ngo turandurane n'imizi canke dufashe abagwayi bihebure bafise iyo ndwara ya kanseri canke ah, abazoyigwara aha rero novuga eh, nk'umugambi aho tu- turiko turiyumvira gushiraho ikigo eh, c'igihugu kijejwe kuvura indwara ya kanseri centre national de reference en cancerologie igihe hahimbazwa uwo munsi igenekezo rya kane ukwezi kwa kabiri muganga macidiso moweti arongoye akarere ka afurika mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi oms yamenyesheje ko muri afurika abandura iyo ndwara ku mwaka bangana umuriyoni n'ibihumbi ijana abapfa ku mwaka bahitanywe n'iyo ndwara nabo bakaba bashika ibihumbi majana indwi mu gihe iyo ndwara ihitana abantu miliyoni umunani n'ibihumbi majana abiri ku isi yose ku mwaka nk'uko bishikirizwa na oms desire atungimana kigali ijwi ry'amerika
agezeho mu gisata ca siporo tuyatangurane n'umumenyeshamakuru wacu jean claude munyandinda atubwira agezeho muri ico gisata mu gihugu c'u rwanda umukinnyi w'umufaransa alexandre geniez niwe wegukanye umwanya wa mbere mu gace ka mbere k'isiganwa ry'amagare turu du rwanda ryatangiye kuri iki cyumweru uyu mugabo w'imyaka mirongo itatu n'itatu ukinira ikipe ya direct energie yo mu bufaransa yarushije abandi bose gukoresha ibihe byiza kuko ibirometero bine byari bigize aka gace k'umusogongero yabinyanyagiye mu minota ine n'amasegonda mirongo ine na rimwe alexandre geniez avuga ko nubwo atakwizera kuba uwa mbere muri iri siganwa ryose ariko ngo icy'ingenzi ni uko yatangiye neza C'est vraiment une grande satisfaction, mais je peux pas dire que je m'y attendais. Ouais, ouais, je- on a une grosse équipe. Après, il y a d'autres équipes qui sont, qui sont solides aussi. Donc, euh, on va prendre euh, jour par jour. C'est des petites équipes, donc ce sera. euh, on va pas penser au classement général, c'est beaucoup trop tôt. Mais bon, c'est sûr que c'est déjà très très bien d'entamer le Tour du Rwanda comme ça.
ku mwanya wa kabiri haje jonathan valencia restrepo umunyakolombia wo mu ikipe ya androni giocatori yo mu butaliyani naho uwa gatatu aba sandi du jardin ukinira direct energie yo mu bufaransa umunyarwanda waje ku mwanya wa hafi ni renus uhiriwe wa timu rwanda wabaye makumyabiri na batanu ari nabyo bituma abanyarwanda bakomeje kugira impungenge bakibaza niba hari umusore wo mu rw'imisozi igihumbi uzashobora kurusyaho muri uru rugamba rwa tour du rwanda ku ruhande rw'abatoza ariko ngo hari icyizere ko bazitwara neza mu ntera zikurikiraho biragoranye ariko renusi icyo yakoze uyu munsi cyari ikintu cyiza yagerageje ibyo twamubwiye byose nyine imvura iradutenguha ariko twagomba kwegukana ino pororoge mu by'ukuri ndatanga icyizere bitewe n'imyitozo twakoze icyo navuga muri ino turi di rwanda muri etape zisigaye icyo twitega kuri timu rwanda ni ukwegukana ama etape no kwitwara muri rusange kuko icyizere kiracyahari kandi twarateguye bihagije kuri uyu wa mbere hateganyijwe intera ya kigali rwamagana ireca n'ibirometero ijana na mirongo ine n'umunani mbere yo gusoza abasiganwa bagomba kuzenguruka inshuro icumi mu mujyi wa rwamagana tunyarukiye mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere irakomeje imikino igeze ku munsi wayo cumi n'umunani ku wa gatandatu ikipe ya as kigali yatsinze gorira fc ibitego bibiri ku busa kuri stade ya kigali i nyamirambo kuri iki cyumweru ikipe ya rutsiro fc yatsinze gaswagi united ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade muganda i rubavu mukura victory sport yatsinze marine fc igitego kimwe ku busa kuri stade huye i butare kuri stade gicumbi gicumbi fc yanganyije na espoir fc igitego kimwe kuri kimwe naho kiyovu sport itsinda polisi fc igitego kimwe ku busa kuri stade ya kigali i nyamirambo kuri uyu wa mbere imikino y'umunsi wa cumi n'umunani wa shampiyona irakomeza musanze fc irahura na etoile de reste kuri stade bworoherane bugesera fc ikina na rayon sport kuri stade y'i bugesera mu wundi mukino ikipe ya apr fc irahura na etenseri fc kuri stade ya kigali i nyamirambo kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe iza ku isonga ni kiyovu sport ifite amanota mirongo itatu n'umunani apr fc ni iya kabiri n'amanota mirongo itatu n'arindwi ku mwanya wa gatatu turahasanga mukura victory sport ifite amanota mirongo itatu n'abiri as kigali ni iya kane n'amanota mirongo itatu ikipe ya gatanu ni rayon sport ifite amanota makumyabiri n'icyenda musanze fc isa ku mwanya wa gatandatu n'amanota makumyabiri n'arindwi iya karindwi ni polisi fc n'amanota makumyabiri n'atandatu espoir fc isa ku kuba nyamunani ikagira amanota makumyabiri n'abiri ikipe ya cyenda ni marine efuse n'amanota makumyabiri na rimwe bugesera efuse iza ku mwanya wa cumi n'amanota cumi n'icyenda gasogi united iza ku mwanya wa cumi na rimwe n'amanota cumi n'icyenda nayo rutsiro efuse nayo ifite amanota cumi n'icyenda ikaba ari iya cumi na kabiri ikipe ya cumi na gatatu ni etoile doreste ifite amanota cumi n'arindwi etenseri efuse ikurikiraho ku mwanya wa cumi na kane n'amanota cumi n'atanu ikipe ya cumi na gatanu ni gorira efuse ifite amanota cumi n'ane naho ku mwanya wa cumi na gatandatu nawo wa nyuma turahasanga gicumbi efuse nayo ifite amanota cumi n'ane n'umwenda w'ibitego cumi na kimwe yari claude munyandinda i kigali jean claude munyandinda urakenuye mu gihugu c'u burundi naho umurwi nserukiragihugu wabigeme kuno munsi wa mbere urafise urukino rwo gusubiriza ruza kuwuhuza na jibuti izoba ari igihe c'isaha icenda inyuma yo gutsinda ibitsindo bitandatu kuri kimwe mu rukino rwa mbere uburundi busa n'ubwamaze kugera mu gikombe ca afurika kizobera muri maroc mu kwezi kw'indwi uno mwaka muri basketball naho urunani rufise intsinzi zine kuri zine mu gisagara ca bujumbura izi nkuru zose tuzibaza mugenzi wacu desire hatungimana kuri uno wa mbere ibuye ku kibuga urukundo niho hazaba urukino rwo gusubiriza hagati y'uburundi na jibuti mu rukurikirane rwo kurondera imigwi izitabira igikombe ca afurika mu bigeme kizobera muri maroke kuva igenekerezo rya kabiri gushika irya mirongo ibiri na gatatu ukwezi kw'indwi uno mwaka mu rukino rwa mbere uburundi bwatsinze jibuti bworohewe cyane ibitsindo bitandatu kuri kimwe muri urwo rukino rwo gusubiriza gustave niyonzima amenyereza uwo mugwi amenyesha ko naho batsinze byinshi barufata co kimwe n'uko vyari vyifashe mu rukino rwa mbere naho hari bamwe mu bigeme biwe bamaze kubona ko byose byarangiye abakobwa basa n'abantu basa n'abagoye turinda gushyiramo ingufu gukara kuko bacamo gushyiramo amanegligence byarabonetse ku myimenyerezo ya mbere twatanguriye ko aho habonetse kumenga harimo negligence bo babona ko baheje gusinda ariko twaragerageje gufosa twaragerageje gufosa turabera ko byose muri football birashobora gushika na rya ari football y'abakobwa muzi ko kenshi iyo ibitsindo birinze byinjira kenshi byinjira byinshi cyane ego ubundi ubu nibaza ko tumeze neza twaraberetse ko byose bishoboka bari konsantere atari impanuka ibaye umugwi w'abigeme w'abarundi uza uri muri maroke mu kwezi kw'indwi gukina ico gikombe ubwa mbere aho uzohahurira n'iyindi migwi isanzwe ifise abakinyi bakomakomeye kugira bazohangane n'ivyo bihugu Gustave Niyonzi bamenyesha ko hari vyinshi bagomba gukora bakironka ubwo burenganzira bwo gukina igikombe ca Afurika nukuraba tukegeranya abakinyi b'abigeme boba bari hanze bashoboye tukaza tukagira n'iselection tugacaguramwo abo dushobora ko boshobora kudufasha amabo tubona nabo ko ataco bodufasha bagasubizwa mu bihugu vyabo barimwo ico kimaze gukorwa ikintu kizoba gikenewe c'ikindi navuga ko cyodufasha gukina amaci menshi ya kivandimwe ashoboka ego n'ibindi bihugu nuvuga bimaze gutera imbere mu bijyanye n'umupira kugira turabe aho tuzaba tugeze aho gukosora aho kwameliora namwe nibyo bintu bibiri bya mbere twosaba uburongozi ari hamwe imana yaduhizagira tugashika muri kane muri basketball naho umugwi w'urunani watsinze rezipo ku manota mirongo umunani nane kuri mirongo irindwi na rimwe umenyereza w'urunani amaze kuronka intsinzi zine kuri zine arafise ico yizeza abakunzi b'uwo mugwi n'ico abasaba ico nobizeza nuko twifuza gushika kure hashoboka kandi tugafata umwanya wa mbere ariko boza kudushikira cyane kubera umufana n'umukinyi wundi agira cumi na gatatu muri liste y'abakoci novuga yuko muri rusange ico nobizeze nuko twoshika kure hashoboka tugafata umwanya wa mbere bashaka n'ibikombe turabitwara ariko baze kudushigikira gusa muri rusange umumenyereza mushasha wa rezipo wewe aremera ko barushijwe umugwi wa rezipo n'umugwi umeze neza hama ikindi kintu urumva barafise abakinyi presque benshi bashasha nabo nyene nanje ndi mushasha nibaza yuko tukigerageza turabinye tugira cohesion abe donc anje iri collectif na cane take atake yatuma nese ndiko mwabibonye ariko nibaza yuko ari ibintu tugiye kuza turakosora bukebuke ni question y'umwanya nawo atari kirenga muga tubigerageza urumva ndi mushasha harimo n'abakinyi bashasha ariko turagerageza kuraba ingene dukombina tugwiye kombinezo twese duhurize hamwe ku kintu kimwe kandi nibaza yuko bizogenda neza urundi rukino rwabaye muri izo nkino zo kurondera imigwi itandatu mu icenda izoserukira igisagara ca bujumbura mu higanwa ry'uburundi bwose remesha yatsinze muzinga ku manota mirongo umunani nane kuri mirongo irindwi na rimwe desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho duce tuba turabangira amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo vyari biremeshejwe na jewe diane ninahazwe dushimire abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo muri bo harimwo diodone cubahiro yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu bose tubikibanuye tubifuriza kubandanya muruhanirwa mu vyo murimwo vyose naho utaha
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi ry'amerika radiyo yanjye radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri Yeah, yeah. ijwi ry'amerika ijwi rya